iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugene mukankusi ndabaramukije mwese turi kumwe kandi na edi rwema ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya rero n'ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku kamaro ko kwisuzumisha hakiri kare mbere yaho ariko ni amakuru avunaguye ku burundi mugezwaho na edi rwema mu burundi kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane bibutse imyaka makumyabiri n'ibiri ishize perezida sipiriyani ntaryamira yitabye imana mu mpanuka y'indege evariste nziko banyanka yakurikiranye iyo nkuru evariste uwo munsi wibutswe gute aho mu gisagara cya bujumbura
uno munsi edi rwema nk'uko bivuze wibutswe hano mu gisagara cya bujumbura reka mbere no mu gihugu cyose hano mu gisagara cya bujumbura rero ibirori byo kwibuka iyo myaka mirongo ine n'ibiri irangiye sipiriyani bajyamira yitabye imana asezeye isi ni uko ibirori byatangujwe n'imisa yabereye muri katedrale regina mundi hanyuma hakurikira gushyira ingori z'amashugwe ku ntatemwa ya sipiriyani ntajyamira hamwe n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi bitabiye imana hamwe mu gihe indege yarerura umukuru w'igihugu cy'u rwanda yakoroka i kanombe hariya mu gihugu cy'u rwanda ubutumwa bwahatangiwe ni nk'ubuhe
ubutumwa bwatanzwe uno munsi ni uko imvugo isa n'iyahindutse kare bahora bavuga isanganya ry'indege ariko uno munsi bavuga igandagurwa rya perezida sipiyano ntajyamira umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru wayo yavuze ko kubona amakungu atacu yafashije kugira ngo hamenyekane icyatumye iyo ndege ikoroka ngo byerekana ko amakungu atitayeho ibyakahise bya kino gihugu ariko ko ari uno munsi ngo ibihugu bya buraya biriko biragora leta y'u Burundi yemereye abarundi n'amakungu y'uko wa muguru w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ari we ugiye gufata iyo dosiye mu minwe umuntu yakwibaza kuki muri uyu mwaka
umuntu yakwibaza kuki muri uno mwaka twakimubajije yatubwiye yuko leta yabuze uburyo tumubaza nimba bagiriza leta y'u rwanda yavuze ko batagiriza leta y'u rwanda kuko atamatohoza araba ngo byerekane ko kuko ari u rwanda rwakoroye iriya ndege yarimwo umukuru w'igihugu cy'u rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakoze cyane evariste nzi ko banyanka ubucuruzi bwa peteroli cyangwa igitoro mu buryo bw'amagendu ni ibintu bikorwa ku mugaragaro mu ntara za makamba bururi na rutana kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu ukorera muri izo ntara fidelite ishatse icyo kibazo cyifashe gute fidelite
nk'uko mu bivuga hari ibiti bitandukanye usanga ibitoro bidandaza nk'ujya ko amavuta yo gukinjika ndetse ugasanga bigura n'ababidandaza bose babikora ku mugaragaro ndetse no kubarabara makuru makuru nk'aho twabibonye ibururi ahitwa ikiremba ahitwa ibibuta mu makamba twayibonye ahitwa ikabonga tubibona ahitwa ikibago muri rutana twayibonye mu makomine ya bukemba na giharo ese kuba babicuruza ku mugaragaro mu buryo bwa magendu ni ukubera ubuke cyangwa se ibura ry'icyo gitoro cyangwa
muri izo ntara twavuga nko mu ntara ya rutana ifite amakomine arenga ane hariho amasitasiyo abiri gusa mu ntara yose mu ntara ya buri naho nyine hari amakomine atandatu hari amasitasiyo atatu gusa nayo muri makamba hariho nk'amakomine agera kuri abiri usanga atari amasitasiyo ahari ahubwo icyo gitoro bakavuga bati twebwe amasitasiyo ntari hafi yacu abakidandaza nabo bakavuga bati twebwe turiho turafashanya mu kwegereza ibitaro abanyagihugu hanyuma se hari icyo ubuyobozi bwaba buvuga ku bijyanye n'iryo gurishwa rya peteroli mu buryo butemewe n'amategeko
muri make abagejeje intwaro barabibona ndetse twarabagije abidandaza akavuga yuko abagejeje intwaro babatahura kandi nkabura amatara y'intara ya rutana tumubagije arabizi ko bikorwa nawe asa n'uwubitahura n'aho avuga yuko n'aho yemeza yuko bidasanzwe kubera ko bishobora gutera impanuka ese iki kibazo cyaba cyiyongereye muri iyi minsi uburundi bumaze bufite ibibazo
oya niko byamye muri make murumva aho ngaho mu rutana niko byamye n'amasitasiyo abiri gusa mu bibiri niko byamye n'amasitasiyo atatu gusa si cy'ubu gusa n'ikibazo cya kera ku buryo habaye byahavuye biba nk'ibintu bisanzwe urakoze cyane fidelite ishatse mukomeze mudukurikiranire ayo makuru hafi turaza kugaruka mu kanya isaa kumi n'ebyiri tubagezaho amakuru arambuye avugwa mu burundi reka tubarike mukomeze n'ikiganiro muri sanga
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese kuri radiyo yanyu nk'uko mumenyereye rero buri wa gatatu ni ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu uyu munsi turavuga ku kamaro ko kwisuzumisha hakiri kare muduhe rero telefone zanyu nk'uko bisanzwe cyangwa se muduhamagare nomero yacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa wacu inshuti z'ijwi ry'amerika rero nk'uko nari maze kubibabwira uyu munsi turavuga ku kamaro ko kwisuzumisha hakiri kare umutumirwa wacu ari mu rwanda ni dr evariste ntaganda ushinzwe indwara z'imitima mu kigo cy'ubuzima rbc dogiteri ntaganda mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu turacyarimo kumushaka mu kanya rero ubwo araza kubaganira kuri iyi ndwara ikimenyerewe ni uko akenshi abantu bajya kwivuza bakivuza indwara zaramaze kubazahaza uyu munsi rero nkaba nagira ngo tuvuge ku kamaro ko kwisuzumisha bishobora gutuma umuntu abona indwara yashoboraga kuzamuzahaza indwara yaboneka kare akaba yayivuza akayikira cyangwa se ntinamugireho n'ingaruka zikomeye inshuti z'ijwi ry'amerika rero ikiganiro ni mu kanya reka tube tugiye ku buhanga bw'ibyuma muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamunda undikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi ry'amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri hehe ku ijwi ry'amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri isanga umutumirwa wacu dr evariste ntaganda ushinzwe indwara z'imitima mu kigo cy'ubuzima rbc ari i kigali mu rwanda mu kanya tumubonye kuri telefone nagira ngo rero muganga ntaganda mbahe ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze
Eh, akenshi abantu bajya kwivuza indwara zaramaze kubazahaza ariko kandi abaganga mutubwira ko byaba byiza umuntu yisuzumishije kare kwisuzumisha kare bifite kamaro ki
murakoze jene kuri icyo kibazo mbajije bizera ejo radiyo ifite abantu benshi bakurikira kuko iyo tugize imana tukabona abantu nk'amwe badufasha gutanga ubutumwa bujyanye no kwivuza hakiri kare bidufasha kubera ko ari iki ari imbogamizi dufite abantu benshi muri iki gihe baza kwivuza baratinze bakaza indwara yaba- yarabazahaje rimwe n'abaganga nta- badafite icyo gukora Ah, izo ndwara rimwe na rimwe rero zikabasigira ubusembwa cyangwa ubundi zikajyana ubuzima bwabo ni ukuvuga rero ngo icyiza cyo kwisuzumisha hakiri kare ni uko indwara bayifatirana itarakuzahaza kandi no ku kindi ku rundi ruhande eh, bituma bi- bidashengabaza umuryango kubera ko iyo umuntu yazahaye akajya mu bitaro bisaba amafaranga menshi bisaba abamurwaza hafi aho ngaho bigasaba abamutura nawe agata byinshi yaba ari ukuri uhagarariye urugo rukazahara ni byinshi ari mu bijyanye n'umuntu ku bwe ari ibijyanye no ku muryango ari ibijyanye no ku gihugu byose harimo umutungo ugenda uhatwikirira niyo mpamvu rero iyo umuntu aje kwisuzumisha hakiri kare eh, bidufasha ah, kugira ngo tumufashe nawe ah, atazagera hagasigarana ubusembwa cyangwa se iyo ndwara ikaba yamuhitana Mm. akenshi se ni izihe ndwara musuzuma muri rusange iyo umuntu aje abagana uje kubareba ashaka kumenya uko ubuzima bwe buhagaze akenshi musuzuma ndwara ki
Eh, ubundi wenda nagira ngo nse nkuvugaho gatoya mu- mu- mu- mu- mu byo dukora Mm.
ikigo cy'ubuzima rbc gifite porogaramu cyangwa se gahunda zitandukanye z'indwara harimo izitwa nyine za- zandura nka VH nka sida Mhm.
hari malariya hari ti igituntu hari indwara z'abana n'abagore zireba abana n'abagore ariko twebwe by'umwihariko turi muri serivisi y'indwara zitandura muri rbc Mhm.
indwara zitandura ubwo nyine ni ukuvuga ngo ni indwara utakwegera umuntu ngo ayandure utatangira nawe ngo ayandure wenda nk'uko izindi zandura dutanga urugero nka vh uryamanye n'umuntu yamwanduza Mhm.
zo ntabwo zanduza Mm.
wenda kugira ngo byumvikane neza natanga urugero rwazo Eh.
Eh, wenda mpereye ku- ku- ku ku ya mbere wenda nkavuga nk'indwara nka kanseri Mhm.
cyangwa kanseri zitandukanye urabona kansa bayivuga ukurikije aho yafashe Mm.
hari ibyo bita kanseri y'ibere kanseri y'inkondo y'umura kanseri yo mu nda kanseri ya porositate eh, bimwe mu bice bigize igitsina gabo Mhm. Eh, telefone ndumva telefone y'umutumirwa wacu eh, isa nk'igize ikibazo ariko genda numva ariko muranyumva Eh, hari ka- numvaga ntabumva neza okay ndi- mukomeze
Eh, navugaga ni ngo indwara dukurikirana ngo nari mpereye ku makanseri Eh.
ku kanseri zitandukanye Mm.
uvuga kanseri zi- ba- bazita izina ukurikiza aho zafasha nk'uko bavuga ngo kanseri y'ibere kanseri y'inkondo y'umura kanseri yo mu nda kanseri yo ku ku myanya y'imyibarukiro eh, Mm.
wenda nko muri iyo bita amatirasi muri nyababyeyi Mhm.
ubwo iyo ni natangaga nk'urugero rwa kanseri Eh, mu ndwara zitandura Izindi navuga nka indwara za za zijyanye n'igisukari zo bita diyabete Mm.
Eh, izindi na- navuga nk'indwara z'imitima Mhm.
indwara z'imitima nazo ziratandukanye Mhm.
burya indwara y'umutima bavuga ko ari indwara y'umutima ukurikije aho yafashe Mm.
ishobora gufata ku ku byumba by'umutima ishobora gufata ku byo bita utuntu tu- amavaruve twa tuntu tuza amaraso gukaruka gusubira inyuma y'ima- y'umutima yateye Mm.
ishobora gufata wenda imiti yo ivana mu mara- mu mutima
Mm.
ibyo byose aho twazita indwara z'umutima ariko indwara y'umutima bayitiriza nanone yaturutse igice cy'umutima yafasheho Eh, ubwo rero dogiteri ntaganda mu- mu- mubitwemereye mwaza tuganirira kuri izo ndwara z'imitima ko ni zimwe mu ndwara zifata abantu kandi ba- batabizi ndetse hakaba n'abakeka ko barozwe kubera ko ari indwara zi- zitagaragara vuba cyangwa se ngo umuntu amenye n'igice cyafashwe
ubwo nanjye mvuga nyine izo ndwara zo dukurikirana ubwo inzozi z'imitima hari n'iziza mu buhumekero hari indwara z'impyiko ariko noneho ngarutse muri rusange wenda nk'uko wari uvuze ku ndwara z'umutima izo zose ikintu kiziranga ni uko zifite eh, ibyo nakwita nka risifaka zimwe Mura- muranyumva zifite iki
zifite ibi- ibi- ibizisembura zimwe nko kuvuga ngo kunywa inzoga cyane kunywa itabi kudakorera imyitozo ngororangingo Mhm.
imirire mibi ibyo byose ubwo ndagira ngo ntaragaruka ku kibazo cyawe mbabwira abantu ibijyanye n'izo ndwara ukuntu zigoye abantu nangwa zigoye isi kuba yazirwanya Mhm.
aribyo twamenye ibyazo byose tubasha kuba twagerageza kugira ngo tuzikumire Mm.
ubwo rero niyo mpamvu izo ndwara nakubwiraga ngo iyo zitavuwe hakiri kare zira- ziza- zangiza umuntu Mm.
bigatuma a- agira ibibazo mu- mu- ku muntu ku giti cye cyangwa se fami- mu muryango cyangwa n'igihugu Mm.
ariko wenda nagira ngo ngaruke ku bijyanye n'ibijyanye no kwisuzumisha hakiri kare Mm.
ni uko uh, ubu leta y'u rwanda yashyizeho ingamba zo kugira ngo abantu barwaye uh, bari bazima batararwara bajye kwisuzumisha hakiri kare Mhm.
kugira ngo abantu bamenye uko bameze nibasanga indwara irimo bayivure nibasanga itaraza bayihagarike bakumire bashyire ingamba zo kugira ngo uwo muntu atarwara iyo ndwara Mhm.
niyo mpamvu eh, minisiteri y'ubuzima yasohoye i- amabwiriza abwira abantu ko bagomba kujya kwipimisha hakiri kare cyane cyane kubera ko muri bya bindi ababyeyi bisa nk'aho bisembura kurwara n- n'imyaka nayo irimo no guku- no gukura ariko cyane cyane no gukura udakora imyitozo ngororangingo Mm.
So, ubwo rero kubera ko eh, kubera icyo kibazo cy'imyaka bahereye ku bantu bafite imyaka mirongo itatu n'itanu b'abagore Mhm.
no ku myaka mirongo ine ku bagabo Mhm.
kugira ngo nibura niyo waba utarwaye buri mwaka uzajya ugenda bakurebere uko uhagaze Mhm.
ibyo ngibyo tubikorera umwaka umwe kubera ko izi ndwara ziza gake gake Mhm.
ni ukuvuga ngo kugira ngo ujye kugira im- im- umuvuduko w'amaraso cyangwa igisukari hari ubwo ziza gake gake ni ukuvuga ngo rero iyo usuzumye hakiri kare ushobora gusanga iyo ndwara irimo kuza ukaba watangira kuyivura cyangwa ukayikumira hakiri kare Mm.
izi zimwe mu ngamba minisiteri y'ubuzima ah, minisiteri y'ubuzima yarashyizeho kugira ngo twe gusanga abantu baje kwa muganga barwaye Mhm.
Eh, bari kwibutsa ko mumwe mu- imwe mu mbogamizi dufite cyane cyane mu kurwanya izi ndwara zitandura Mm.
ni uko abantu baza kwa muganga bararwariye mu rugo Mhm.
ugasanga umuntu yaje sukari yaramurenze yewe hari n'abapfiramo rega hari n'abapfira mu rugo Mm.
ubwo rero byose ndabivuga kugira ngo abantu bumve ko ubuzima ari ubwabo Mm.
hari umugabo umwe mu baganga dufite hariya ah, mu bushayitari uwo bita dr ruhamya ajya aduteka akavuga ati abantu batunze imodoka buri buri- buri- buri gihe ayikorera vidanje Mm.
nimundebere mumenere amavuta Mhm.
ariko twebwe wa mubiri ufite ya modoka ari nawo wayishaka ari nawo washaka n'izindi Mm.
twebwe tukabasaba kujya kwisuzumisha rimwe mu mwaka ariko ntibabikore Mm. Ni- none Ubwo se rero, none se muganga iyo umuntu aje abagana ngo mumusuzume arababwira ati nimumpime iyi ndwara iyi n'iyi cyangwa se ubwanyu nimwe nimwe mumenya icyo mugomba kumusuzuma mushingira ku ki
Eh, mu bijyanye n'indwara zitandura hari ibimenyetso bizigaragaraho ubugenda- ubugendana icyo kimenyetso Mm.
kitakubuza kujya guhinga kitakubuza kujya mu bukwe kereka kera iyi ndwara yakurenze nk'ikihe naho ubundi ibyo bimenyetso biba bifite noneho rero icyo du- icyo dukora Mm.
dutangirira kuri bya bimenyetso dushakisha indwara runaka tukavuga niba dushaka diyabete Mhm.
hari ibibazo tukubaza bijyanye n'ukuntu diyabete ifata Mhm.
niba ari kanseri hari ibyo tukubaza bijyanye n'ukuntu kanseri ukurikije kanseri dukurikirana yo kwifata noneho rero ibyo bibazo iyo babikubajije bashobora gusanga uhuje n'indwara ufite noneho bigatuma bajya kugusuzuma byimbitse bavuga bati uyu muntu ubwo agaragaje ikimenyetso cyanze yo kunda ashobora kuba afite iyi ndwara
Mhm.
ubwo rero ni ukutubwira naho ubundi eh, hari n'abantu bajya baza akagusanga kwa muganga akakubwira ngo suzuma byose ntabwo ibizami biri ku mubiri w'umuntu ntabwo wabibonera amafaranga byishyura Mhm.
byaba ari no kwangiza Mhm.
ariko twebwe uje kwa muganga ufite imyaka mirongo itatu n'itanu n'umudamu tugushakaho nk'urugero kanseri y'ibere Mm.
tuzakubaza ese waba ibere ryawe hari ikintu cy'ikintu cy'ikibyimba wumvamo akubwira ngo yego cyangwa oya ese ku ruhu rw'ibere hari ikintu kidasanzwe ubona wenda nk'utuntu tw'udushyira tuvamo tu- tutu- eh, kurema nangwa se dusyaje Mm.
uvuge ngo yego cyangwa oya Mhm.
ese ibere ryawe uruhu rwarwo urabona rwajeho ibintu bimeze nk'ibihushi yego cyangwa oya ibyo byose iyo ubu hari ikigaragaza icyo tuvuga "Oh, kuki ribereye neza bigatuma baguha umuganga ubishinzwe kugira ngo noneho akurebere kuko iryo bere ryaba ririmo kuko icyo giturugumu kiba kirimo ntabwo kiba kikubabaza Mm.
kizakubera kanseri nyuma y'imyaka itanu
Eh.
abantu rero ni impamvu ikibazo dufite ni uko icyo gitugunyu kitadutinyisha ubu icyo dushaka rero kugira ngo icyo gitugunyu kimuha umugore kimutinyishe ajya kwisuzumisha Mm.
Kuri- kuri diyabete uzaza tukubaze ibimenyetso se ujya wihagarika nijoro cyane Mhm.
ujya kwihagarika ntabwo bi- ari ukuvuga ngo ngo bihagarika nijoro cyane ahubwo nijoro kubera ko tuba turyamye nibwo tubi- tubi- tubyibuka ko ko hari icyatubyukije Mm.
Eh, ariko nk'umuntu ufite diyabete wenda yiriwe mu ishyamba aragiye aho ahagaze niba ahagaze- aragiye mu gisambu aragenda yihagaritse Abi- binyura hatanabimenye Mhm.
ariko nijoro iyo abyutse rimwe akabyuka kabiri ahita avuga "Eh, ako si ibi bintu bimbayeho ubwo rero iyo uvuze ngo mbyuka kabiri gatatu utangira kwibaza se hari yaba ari diyabete tugakorera ikizami Mm.
tugahita amenya tugasanga ntayo ifite cyangwa ifite waba uyifite tukagutangiza imiti Mhm.
waba utabyifite tukakubwira ngo uzajye ukomeza uze tugusuzume Mm.
Eh, ni- ubwo ni- izo- Ye, izo izo- ni izo ingero ngero ziri izo hanze Eh, ariko bi- bi- bi- bikora no ku zindi ndwara indwara z'imitima umuvuduko w'amaraso Mm.
urabona nk'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ubundi ipetansiyo icyo bita umuvuduko w'amaraso Mm.
ni indwara itagaragaza ibimenyetso igaragaza ibimenyetso iyo ah, iyo iyo watangiye kugira ibibazo dezorogane interne donc wagize nka ematiri wagize nk'ikibazo cyo kugira amaraso mu nkari kandi ubwo ni- ubwo ni- ubwo n'impyiko iba yatangiye kwangirika Mm.
urumva ko umuvuduko Biba byageze kure.
wari uwufite utagaragaye utangiye kwangiza n'impyiko Mhm.
umuvuduko w'amaraso ukaba uwufite ukaba uri aho ugatangira kubabara igifu guhumeka nabi Mm.
wenda wasanga umuvuduko w'amaraso waratangiye kwangiza umutima wawe Mhm. muganga ntaganda ingero murimo kuduha ndumva zumvikana reka noneho kubera ko ikiganiro ari icy'abakunzi b'ijwi ry'amerika reka tubahe ijambo bagire icyo babaza bityo n'ibyo bibazo mu- ibibazo byabo biratuma mugenda musubiza n'ibindi bi- bibazaho Eh, twakire etienne ku murongo wa telefone uranyumva etienne uranyumva
halo wi
Ndab- Net- ndabumva cyane ijana ku ijana eh, ikibazo cyawe
Oh, ikibazo cyanjye ndashaka kubanza umutumire Mm.
umutumire sinzi yuko anyumva Ndamwambuye no arakumva kumubona mu- arakumva arakumva
Bo, ikibazo ndamubaza ni ikibazo kijyanye na- n'abaganga bagenda gusuzuma abantu Mhm.
bo hari igihe umu- umurwayi Mhm.
aba arembye Mm.
uwo murwayi akagenda kwa muganga agiye dogiteri ngo amwakire dogiteri akamubaza amasaha ashika atanu ari hanze kandi azi yuko dogiteri umurwayi ari hanze akaguma yitaba amatelefone akaguma agira biriya biriya na biriya urumva icyo ni ikibazo icyo ni ikibazo nagira ndabaza none bipfa kuki igihe muganga yobanza guha
Mhm. Eh, eh, telefoni telefoni yawe ubanza itsi- icitse ariko ikibazo cyawe cyumvikanye etienne reka mbonereho ahubwo no kwakira um, muganga eh, tade ndikumana Ah, mu kanya twari tumushatse kubera ko hari abamaze kutwandikira benshi bari mu burundi barimo na etienne nyine uwo nguwo twavuganaga nsanze amahoro wari utangiye kubaza ikibazo cye Ah, muganga ndikumana mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe Eh, kuba twumva rero muganga ndikumana ni umuvugizi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi Eh, tumuhamagaye kubera ko hari ibibazo abakunzi b'ijwi rya amerika barimo kwifuza kubaza ubwo nawe aba- abe hafi nyine akomeze aze gusubiza eh, ha- afatanije na dogiteri ntaganda muganga ndikumana mwasubiza iki kibazo cya etienne nsanzamahoro ubaza at- uvuga ko mu bibazo bagira ari ukwakirwa n'abaganga umuganga aba yibereye kuri telefone mwabivugaho iki
Eh, murakoze cyane kubona mwantumiye muri iki kiganiro Eh, nagira ngo manze nshimire mugenzi wanjye ntaganda ko yavuze ibi- ibintu bi- byumvikana kuko oh, aha mu burundi eh, bifatiye kuri bijya kijya kiganiro muriko muragira numvise yuko yavuze ko hari indwara nyinshi aho abo abenegihugu bagira ibibazo nuvuga nko kuja kugira bijya bita check up hano mu burundi burya kuri ziriya ndwara zisanzwe zitandukira eh, yavuze nka za zirya z'igisukari indwara n'umurindi w'amaraso Eh, hariho ingingo zagiye zifatwa na cyane cyane ku rwego rw'igihugu kuko maze yuko o, leta y'u burundi yashyizeho bavuga eh, amasaha ya- ya- ya- yo kugira siporo aho kwinonora imitsi iminsi yose ku wa gatanu nyuma ya saa sita bya byose birafasha kugira ngo mu gukinga zijya ndwara haba iz'igisukari kuko umuntu aguma yicaye mu biro abantu bakagira siporo bakabo- n'umurindi w'amaraso mbere ni ni bimwe bikinga zijya ndwara hanyuma yavuze ati birashika uyu mugenzi wanje yariko aravuga ati ugasanga abantu baje nkubwira bijya bita check up hari indwara nyinshi mu bisanzwe zisanzwe leta y'u Burundi yaramaze gutorera inyishu nk'indwara y'igituntu kugira ngo umuntu akorora ntibikenewe yuko abishyira muri bijya bita check up aragenda kwa muganga igipimo ntibakirihisha kwipimisha kwisuzumisha umugera wa sida ntibabiriha hariho ni- n'indwara rero zindi nyinshi nuvuga murazi yuko hari ibisata by'abana bari munsi y'imyaka itanu abakenyezi bibungenze bo nabo bakunda kugira ijya munini w'amaraso iyo bibungenze hamwe nu- bajya nyine hageze ko bibaruka bajya bari mu migwi nuvuga murazi yuko ah, eh, umukenyezi u- u- n'umwana ari ari bo nkingi y'iterambere ivyo ntibirihwa mugabo rero kenshi icyo nabwira abatwumviriza mfatiye kuri eh, iki cyo kiganiro mwariko muravuga ni uko mu burundi twamaze gushyiraho imi- imigambi igenda iraba nk'indwara zimwe zimwe rero n'umugambi w'igihugu uje kwitaho indwara zitandukira zijya z'igisukari zijya z'umurindi w'amaraso bita hypertension nicyo gituma duhamagarira abantu bose kugira siporo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo bikingiye ziriya ndwara kuko nk'uko yabivuze bitwara amafaranga menshi kandi hariho n'imigwi igenda ibangamigwa eh, tuvuge eh, nk'abantu eh, b'abakenyezi cyangwa b'abana ibyo bisanzwe byaratoreye inyishu natwe tuje ikibazo cy'uwo mwene wacu yavuze ati mbega none bagenda kwa muganga umuganga aho kukwakira akaguma yitaba telefone Ah, kandi hari abarwayi bari hanze bamurindiriye aha mu burundi hariho i- i- umugambi twise nuvuga mu kirundi sinzi ingene twobyita fbp ni ukuvuga yuko amavuriro yose kuva kuri mato mato gushika ajya mu karere k'ubuvuzi k'amadistrikte mbere no hejuru ku mavuriro uh, ajya de deuxième reference y'amakuru makuru hariho umugambi rero w'uko bobo barakora kuko amavuriro yose ngaha mu burundi afite icyo bita gestion autonome bagakora akaba rero gusaba kuko twabifatanije n'ujya mugambi wo kuvuza abakenyezi n'abana ku buntu bajya abakenyezi b'ubungenzi n'abibaruka bagaca babishyiramo no kuvura zijya zindi ndwara zisanzwe zi- zi- zitwara amahera menshi y'abenegihugu ibitaro rero biraheza bikabakira bikabavura mugabo mu nyuma bigasaba yuko leta n'abasanzwe bafasha leta bariha icyo bita eh, novuga eh, eh, amaprime de performance uburusho buvuye ku kwitaho neza kwakira neza abenegihugu ni nacyo gituma n'ubu rero hariho eh, icyo novuga u- u- kuraba ubushakashatsi kuraba muti mbega none iri vuriro ibyo rero ntibisaba kwakira abantu benshi gusa cyangwa kubaha imiti haca hapiyamo ikintu bita karite hakaca haba i- ankete kominotere igenda mu banyagihugu ikabaza ati irya vuriro ribakira neza bigatuma rero ako karusho kagabanutse cyangwa kongerekana bivanye n'ingene abenegihugu bakiriwe mu mavuriro Mm.
icya biza kwishyura icyo kibazo cya mu- uwo mwenegihugu yari yabaye Etienne, ati mhm.
abo bantu baguma bitaba amatelefone leta nayo yashyizeho icyice mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ingene ihindura iyo ngendo hamwe hamwe isho- ishobora kuboneka kugira ngo kuko ba- baca babona bati ntitutabakira neza bagenda bakababaza haba mu mu- mu mu mihana ahantu mu maziraje ahantu abantu batuye ati mbega rya vuriro ribakira gute bituma rero ako karusho bahora baronka kagabanuka kubera ko abenegihugu bitwa iryo vuriro bamaze gushikiriza abo bantu b'abanketere bataba basanzwe bakora ngaho bavuga bati hajya ujyana hari umuntu yatwakiriye nabi icyo bisaba rero yuko bajya basanze kwakira ba- ba- bajejwe kwakira abenegihugu babyitaho basanze rero nk'ubu ari nk'umuntu ujya bita umukanto cyangwa umuforoma cyangwa umuganga ya- yabyononye yatakire neza mwenegihugu kuri ka karusho bari kumuha bivuye ku mwimbo batanze wo kuvura amahera aca agabanuka kuri bakavuga ati wowe watumye ku rwego rw'igihugu batugabanya amahera kubera yuko wowe ntiwari wakubuye neza ahantu ntiwari wakorotse neza warayishyuwe nabi umwenegihugu bigatuma rero uwo mugambi uza u- utanga akarusho kugira abantu bamwe bati nitwakira nabi umwenegihugu bizogaruka ku nyungu zacu zibonere no gutuma tutoronka karya akarusho Mhm.
dutanga ku muntu akora neza Eh.
yakira neza abenegihugu Mm, twizere ko izo ngamba zafashwe zizatuma hari igihinduka Ah, noneho twakire manirambona turi kumwe
turi kumwe Eh, ikibazo cyawe
Eh, ikibazo canje Mm.
ndakerekeza ku- kuri uwo muvugizi wo mu bushikiranganji mu burundi Mm,
hanyuma jewe nsanzwe n'umukozi wo mu nzu mhm,
dufatiye kuri ico nyene co kwipimisha jewe na cane cane nagira mfatire ku cerekeye umugera wa sida mhm,
Aba- abakozi bo mu nzu ni abantu umenga baribagiwe ukuntu kandi ari nabo bantu umugera wa sida ucamo mu mu- mu kugira ugwirirane ugwirirane mu gihugu urabona nk'ubu unya umukozi wo mu nzu arashobora kuja ku kazi akahahurira n'umukobwa ugaca usanga babayeho uko ugaca usanga mu nyuma bagiye muri mu bintu by'imibonano mpuzabitsina hanyuma umwe ntawuzi ko umwe akomeye ntawuzi canke yuko nakakomeye ugaca usanga havuyemo umwe afise umugara wa sida bakawanduzanya gutyo gutyo bakagenda bawukwirakwiza na cyane cyane kuko a- ata kuko ata- a- ata mugambi wa leta wigeze uhaba wo gu- wo guhugura abakozi bo mu nzu kugira nabo bagire umuhate wo wo kwipimisha imbere y'uko baba- bubaka urugo na cyane cyane ko benshi atanu amariyaje bagira batwarana uko nyine batarinze no kwipimisha Mhm.
ugasanga umugera wa sida ugumye ugwira mm, rero nagomana mubaze muri leta bobo ba- hari umugambi buba bariko barategura mu guhimiriza abakozi bo mu nzu nabo kugira ba- ba- ba- bamenye ko kwipimisha ari byiza imbere y'uko uja kubaka canke kwipimisha ari byiza kugira ngo umenye ingene uhagaze na cane cane ko hoba hariho umugambi wa leta wo- wo- wo- wo kubibigisha kuko nk'uko leta ibikora ahandi hose bakabakorera amaseminere yo Mhm.
kubigisha ibijyanye n'ibyo mm.
murakoze urakoze cyane manirambona reka uh, tubaze muganga ntaganda abanze hagire icyo yakubwiraho kuri uko guhugura abakozi bo mu rugo hari icyaba gikorwa kugira ngo nabo bahugurirwe ku- kujya mu mu kwisuzumisha uko bareba uko bahagaze dr ntaganda
Mm, murakoze Eh, ibijyanye no kwihugura ah, abajije ku bijyanye na sida ariko twebwe nko mu rwanda kuva gahunda zo kurwanya sida za- zabaho eh, cyabaye ikibazo cya cya sekiteri zose zose ntabwo hari porogaramu isa nk'aho ariyo ibi- ibita- ibikozana ariko sekiteri zose ari eh, local government ari mu mashuri ari mu no, sekiteri zose ntiriwe nzirondora Mm.
za- byabaye multi approach ikindi rero navuga wenda kugira ngo twumve uburyo ufata ingamba nta gufata ingamba za- z'umurongo umwe gusa ufata broad approach nk'urugero rero naguha ni uko nko mu rwanda urazi ko barimo kwambaza abantu aba- abana bose kujya ku ishuri ku mashuri kugira ngo bajye ku mashuri aho rero niho ni ni umwe mu muyoboro bababoneraho si mu kurwanya sida ahubwo n'ubuzima bwose busanzwe kugira ngo buhinde ubu rero ni imwe mu ngamba ikindi ni uko bigisha imiryango kurifata abana bose nk'abana kuruta umuntu burya eh, ni nabyo tuva tuvuga by'indangagaciro z'ikinyarwanda Eh, ikindi ni uko bashyizeho ingamba kuko nta bana batoya bagomba kuba bajya mu mu gukora akazi ibi byose bya leta ira- ira- irabyamagana ubwo rero ni ukuvuga ngo hazakurikiraho kuba abakozi bo mu ngo ari abakozi bajijutse banyuze mu ishuri ba- yaza mu gakorana akamenya kuba ajijutse yajya gukora ah, yajya kwisuzumisha nk'uko undi ikindi ni uko ibiganiro byo ku maradiyo burya abakozi bo mu ngo nabo bumva iradiyo eh, hanyuma bakumva inforomasiyo burya ibijyanye no kwirinda no kwirinda sida ntabwo ushobora kuvuga ngo eh, umukozi wo mu rugo niwe uyirinda kurusha utari wo mu rugo wo kuka- abakozi bari porofesiyoneri nibo bayirinda ah birelative ni ukuvuga rero leta y'u rwanda ijyana muri rusange abantu bakagomba kuba bakwirinda kandi icyo nakora ni uko nk'iyo nk'iyo eh, umwaka urangiye turafite turafite- turafite ibiharuro bifite imibare dufite imibare ijyanye n'uko sida iba yifashe icyiciro dusanga gikomeye cyane cyane nko iyo dusanze biri mu rubyiruko ubwo ntabwo dutoranya ngo urubyiruko rwize n'urusize niyo mpamvu baba bagenda bashyiraho utuntu tw'udukarabu antisida no mu no mu makaritsiye hose bakagenda kugira ngo babashe kugira ngo inforomasiyo cyangwa se ubutumwa bubageraho bwo kwirinda wenda sinavuga ngo hari umushinga runaka bavuga ngo nimunshakire abantu bo mu rugo ariko icyo navuga ni uko muri rusange ah, abantu bose babona ubutumwa bujyanye no kwirinda Mhm.
ikindi cya kabiri ni uko nko kwa muganga hariho hariho serivisi abantu baje kwa muganga bataje no no no kwipimisha sida abavu- abavuzi bo bahitamo kubigisha rimwe na rimwe bakanabasuzuma bakabigisha kwisuzumisha ugasanga niba ari umuntu wajyanye yagiye nko kwi- wenda ajyanye nk'umwana kwi- kumukingiza bakabigisha ububi bwa sida uko ifata ni- ni- ni- n'ikiza cyo kugira ngo bipimishe hakiri kare
ye reka Eh, ibyo ni ingamba zitandukanye ntabwo wavuga ngo ni sekiteri runaka sekiteri zose zirabikora muri rusange noneho muganga eh, tade ndikumana mwebwe mu burundi mufite ngamba ki kuri abo bakozi bo mu rugo eh, cyangwa se kurwanya sida mu rubyiruko no kubakangurira uburyo bwo kwipimisha musubiza ikibazo cya manirambona
yego murakoze cyane manirambona yavuze ikibazo gikomeye cyane kuko eh, mu by'ukuri aha mu burundi harabaye novuga ubushakashatsi aho o, twasanze by'ukuri hariho imigwi imwe imwe novuga ibangamiwe eh, n'ikiza ronya nganda sida Eh, twarasanze by'ukuri kurya bivuze hariho eh, abantu imigwi imwe imwe kuko kenshi mu bushakashatsi bwari bwarakozwe wasanga ari ba bantu basanze bo bamwe badandaza imibiri cyangwa ugasanga abantu bari hamwe bajya baroba cyangwa nuvuga ugwaruka muri rusange aho rero twasanze yuko ugwaruka mu by'ukuri bajya abantu bagifise nuvuga mu kirundi amaraso ashushe rubangamirwa cyane eh, niyo ni- n'uwo n'ikiza ronyanganda sida niho rero haciye hajyaho n'umugambi duheruka kuronka n'uburyo novuga bwo gusahiriza biciye mu kigega mpuzamakungu fo mondiale kijejwe kwitaho indwara ya sida eh, malariya hamwe n'igituntu aho rero abo bantu ba- muri uwo mugwi muri iyo migwi y'abantu bakiri bato kuko murabona yuko umukozi wo mu nzu yaba umuboyi cyangwa umuyaya ni abantu bakiri mu myaka yo hasi kandi usanga batagize uvuga ibakwe ryo kuja ku ishure kuyiga kugira ngo kuko no mu mashuri asanzwe hari ijya migambi yo kwigisha ingene bikingira umugera wa sida ibyo bokora eh, biciye mu kwihangana cyangwa mu gukoresha burya bukingirizo n'uwo mugwi rero mu burundi twarasanze yuko ari umugwi by'ukuri ukenyeye inyigisho aha rero mu burundi hariho eh, igikoko kiriko kiraba cyo kuraba kuko kenshi basanze by'ukuri ababoyi n'abayaya batazwi batazwi u- urumva umuntu arazana umuboyi akazana umuyaya akamwirukana bukeye basanga n'abantu batitaweho nka cyane rero hariho umugambi uri kuraba yuko- yo gutangura kubo- kugira mu- mu- mu- mu gifaransa identification aho bonyene bamenyekana aho bari hanyuma muri rusange izo nyigisho zikazobashikira biciye mu gwaruka kwigisha neza ugwaruka Mhm.
ingene utegezwa kwikingira umugera wa sida ugwaruka rwize n'urutize ugwaruka rutize ahanini azobasanga ahantu navuga mu mu makomine aho hariho amasantere jene azogenda bigishirizaho ubwo gwaruka ingene bikingira umugera wa sida ibyo rero bizofasha kuko n'abo basanzwe bakora mu nzu bakora ibikorwa byo mu nzu baba abohe cyangwa abayaya Mhm.
bazoshyikirwa biciye kuko nimba hariyo nka- nka- nka zone gihosha navuga nka nce nka nka zone kamenge iri muri komine ntahangwa azohurira ku izone haba hariho n'ico kigo eh, tuzoba tu- tuzokorana n'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka kugira ngo hamwe n'akaranga kugira ngo yigishwe by'ukuri ingene bokwikingira iyo ndwara kuko kirya kibazo ni ikibazo gikomeye kandi namushimiye cyane kuko kenshi u- u- ni benshi uravye nk'aha mu gisagara ca bujumbura ukaraba abantu bahaba ukaca uharura mu rugo mu rumpangu umuboyi umuyayi ukabaharura ukaca usanga wijije n'impangu n'amaparasera y'i bujumbura usanga ari abantu benshi ni benshi Nuko rero wumvaga ko turabikora kandi bimuhangayikishije tura- eh, nuko turiko turabikora kandi tutibagiye n'abenegihugu basanzwe bari ruguru banganya imyaka bariko Mhm.
bari ku mirimo ya ruguru kuko naho nyene urabona hariho abantu novuga usanga badandaza eh, ku isoko badandaza mu bubare hariho abimba ubutare hariho abarobyi iyo migwi yose dufatiye kuri urwo rwego kuko tura- turama- twarabonye neza yuko ari urwego ruri mu gwaruka ahanini Eh, Iye, twibutse kandi abatwumva.
turasaba kandi n'aba- n'abarya basanzwe bakoresha abo bakozi bo mu nzu yaba mu yaya mu boyi ko bo basanzwe bafite n'ubumenyi burengeje kugira bigisha abana babo biga ku mashure ingene Mhm.
bokwikingira umugera wa sida Mhm.
ntibibagire ko n'abarya abakozi bo mu nzu bari muri bamwe mu bagize umuryango Mm, gufata Kuko abana kimwe agize nk'uko ni- muganga ntaganda eh, yabivugaga Eh, murabona yuko wibagiye yuko umuyaya ariko i- urabona umuvyeyi umumama cyangwa umupapa aragenda ku kazi ngo abana basiga abasigarana umuyaya kandi uza gutegura gukinjikana umuboyi ajya abana rero batashe bataha kare ko muri batari kumwe n'abavyeyi iyo bariko barigisha rero ba- ba- novuga ba- bariko baratanga indero ingene umuntu yo kwifata runtu akikingira umugera wa sida ntibibagire n'abajya basanzwe bakoresha naho baba ba- badasanganywe bavuye ruguru bamenye yuko ba- bafise- bagize umuryango umwe igihe bakiriko baramukoresha mugabo mva yuko umushikiranganji bw'amagara y'abantu bwamaze gushyiraho uwo mugambi nyene bazofata a- bazotunganya inyigisho kuri abo bose tugashikira n'iyo migwi biciye aho bakora mu makaritsiye bakoramo kugira ngo baronke izo nyigisho Mm.
cyo kumwe n'abandi benegihugu baba baturanye hamwe kugira ngo turabe ingene ico kintu cyo kirwanya murakoze Ni urakoze nawe Ye, twibutse abatwumva ko iya radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku kamaro ko kwisuzumisha hakiri kare kugira ngo umuntu arwanye indwara itaramuzahaza Ah, kuri facebook hashingiro christian ah, twandikiye agira ati usanga abanya- abanyafurika muri rusange badakunda kujya kwisuzumisha indwara bakumva ko ah, bajyayo ari abakire gusa bakumva ko bagana amavuriro barembye gusa ati uwo muco muri iki gihe ukwiye gucika kuko amagara araseseka ntayorwa ati mu rwanda turagenda tubyi- tubyitabira kwitabira kwisuzumisha indwara tureba uko duhagaze murakoze nagira ngo nsubire ku murongo wa telefone twakire na edi uranyumva edi uranyumva
yego ndakumva Eh, ikibazo cyawe
nzi ikibazo nari mfite Mm,
urabona muriko muravuga yuko umuntu yo- yoja kwipimisha indwara itaraja kure mhm.
nagomba kubaza none muriko mukora iki ko mbona eh, kenshi ibintu no mu burundi atabihari kuko umuntu yoja kwa muganga ata- ata mutwe yumva unamenetse
Mhm.
kugira ngo arabe eh, indwara yoba afite ihangiro mwihaye niriye
reka tu- ubwo turaza kubwira abaganga baze ko hari ibimenyetso bavuze bijya bigaragara ariko ibimenyetso nanone batubwiye ko bigaragara ari uko umuntu yamaze kurwara Ah, reka Mm.
baraza kukubwira reka twakire na eri
mwiriwe neza Eh, wiriwe urahagana he
Eh, genda aha mu gisagara cya bujumbura Eh, ikibazo cyawe
ego mfite utubazo tubiri kandi dukomeye dusa n'abadusangiye n'abandi Mhm.
ikibazo cya mbere je- musanze ni umunywi w'inzoga akunda ibiyeri ariko iyo bishyitse nkanywa nk'ikiyeri kimwe cyonyine icyo gihe nshobora gusohoka nk'inshuro nka eh, nko mu ijoro nka- ashobora kubyuka nka- nka gatanu cyangwa gatandatu Eh, muganga yari yatuvuze ko igihe ushobora gusohoka kenshi ngo aba ishobora kuba harimo indwara ya diyabete ariko nyoye nka zitatu zine aho namara mishobora gusohoka rimwe ngaca nsinzira nkazosubira bukeye none cyoba ari ikimenyetso cyerekana yuko hoba harimo diyabete hanyuma ikindi ikindi kibazo cya kabiri eh, is- narigeze kugerageza kugira ngo nshobore kunywa kafe ka- icyayi donc eh, kafe agahawa ikawe
mbe mbe shoboye kuyinywa ntashobora kunywa nka nk'itasi imwe gusa nshobora guca ngira ubwoba ndenyewe nko mu gitondo fate nka witere demasi nshobora guca ngira ubwoba umunsi wose gushika buzocejo numva afise ubwoba Mm. umutima hari icyo wumva ku mutima eh je cyane umva ubwoba rero icyo kiba eh none woba ari umu- ari ibimenyetso biranga ko numva afise umutima Umutima urakubita se?
oya nca ngira ubwoba nkumva umenga nda- ndakanye nkumva umenga hari ikintu donc gihava gishobora kuhava kimbako Mhm.
mbega nkumva ntatekanye nkaba nkumva ntafise ingo inguvu Mm, mfite amahirwe ko turi kumwe n'umuganga w'imitima ubwo aratubwira
ego ibibazo byanje n'inkoramutima ni izo bibiri ye hanyuma Eh, uretse gato nkubaze u- wavugaga ko uyunyweye ikiyeri kimwe uj- ujya kwituma ariko wa- waba wanyoye myinshi uka- ukajyayo nka rimwe ubundi ugasinzira
eh, ni ukwihagarika bi- Eh, ivyo bita eh, umwanda mutoya mu umwanda- kirundi mu- mu- eh, mu- eh, Eh, bivuga kandi ko ico ki- urasinzira ukageza mu gitondo kubera ko in- inzoga ziba zaguciye intege ahari
oya Eh.
hama na- nazi gut- naho bari ku murango nagutomeye nka nagutomeye nka nka zitatu Mm.
aho ni sawa ni- na- naho nufata urugendo ru- dufate nka bagashika nk'ingozi aho nta ngorane mugabo bishize inyoye imwe ni ukuvuga ko ndi mu mudugano ngenda nda- ndafata ngeze bugarama mpagarara ngeze muravya agasubira ngeze mu bu- mu- uko nunguruza bigasaba ko nza nda- nza ndaruhunza ndaza kwihagarika nza nza kumanda mutoya Mhm. Ye, reka ubwo turabaza ba- baguhe inama nkaba nasa- nkaba nasanze n- n'abantu tuba dusangira mu kabari bashyira batari bake Mm.
iyo ngeso iyo ndwara yo bibafata ahubwo tugize amahirwe ko ko mwatumiye abaganga b'abahinga babiri Mhm.
bashobora gu- kudufasha gutsira ye urakoze reka ubwo tu- baraza kugusubiza mu kanya ye egome Eh, urakoze cyane reka ubwo duhe umwanya abaganga ba- bagusubize muganga ntaganda eh, duhereye nko ku kibazo cya eri uvuga ibyerekeranye n'ikiyeri afashe kimwe mwumvise uko bigenda afashe byinshi mwumvise uko bigenda ubwo muramuha n'inama mu buryo bwo kuzikoresha nagira ngo mbahe ijambo
Eh, murakoze cyane Eh, murakoze cyane kutubwira eh, uko bimugenderekera iyo yanyweye inzoga Mm.
wenda umubwira bwa mbere ni uko inzoga muri rusange tutavuze ku bya diyabete cyangwa niba ariyo twavuzeho cyane inzoga iyo zibaye nyinshi umubiri ntago ntabwo ari ikibazo cyo kwihagarika no kutihagarika dutera ugomba gutekerezaho gusa Mhm.
inzoga ifite ingaruka nyinshi ku mubiri wenda tuvuze nko ku mwijima murazi ko hari aho zigeraho zikaba zatera nk'ibyo bita eh, nka kanseri y'umwijima ibyo bita siroze hepatite Mhm.
ariko kanigarukire ku bijyanye na- no kwihagarika Mm.
ibijyanye no kwihagarika ni uko navuze ku kintu kijyanye no kwihagarika inshuro nyinshi Mm.
Eh, kuri diyabete ntabwo bisaba ngo no kuba wanyoye cyane nangwa utanyoye cyane uretse no kunywa cyane nabyo kuba wagize icyo unywa bishobora gutuma ujya kwihagarika Mhm.
utanarwaye Mm.
ariko ubwo ibyo ni ibintu iyo tujyanye mu kugira ngo turebe ko umuntu yaba afite indwara ibyo bintu abanza amenye se n'iyo atanyeho izo nzoga ajya kwihagarika inshuro nyinshi wenda cyane cyane nijoro nakoresha ijambo nijoro kubera nibwo u- umenya ko wabyutse Mm.
Eh, ariko noneho tugaruke noneho ku kintu bita eh, eh, inzoga ku bijyanye no kwihagarika inzoga igira ikintu bita hari hari imisemburo ituruka mu bwonko iyo bita antidiretic homoni ndagerageza kubigenekereza kuko ni siyansi hari imisemburo bita antidiretic homoni ishinzwe kuza kwibutsa impyiko gukurura amazi niba umubiri uyashaka uri kumva ubundi umubiri iyo tugiye kwihagarika ni uko tugera twihagarika kubera wenda ibinyuzemo ni uko umubiri utabishatse ariko nk'iyo umu- amaraso anyuze mu mpyiko ugasanga ko umubiri ukennye amazi ya- ya- ya- ya- hari mekanizme ibaho noneho amazi wakaba wajya kwihagarika umubiri ukayakurura kubera ko wabaye neza reka nkuha urugero ubyumve neza iyo wicaye ukanywa amazi nki- nk'amacupa abiri wa kwa kundi tuba turi nko mu nama urihaga- ujya kwihagarika ukagenda ukabona umuntu yihagaritse inkari ziri- zisa n'amazi bivuze ngo amazi yabaye menshi n'umubiri urayarekuye ariko iyo umubiri wa- wa- wa- wa- wa- washo- washo- wakennye amazi noneho ama- ama- ama- amaraso iyo anyuze mu mpyiko umubiri urongera ukakura utuzi twakabaye tujya ku- ujya kwihagarika niyo mpamvu iyo utanyoye amazi ubona wihagarika nk'inkari zi- zi- z'umuhondo kubera ko amazi aba yavuyemo ikibazo rero cy'inzoga n'uwo musemburo uwo musemburo wangizwa n'inzoga niyo mpamvu iyo unyoye inzoga ubona abantu bajya kwihagarika mu- inshuro nyinshi kubera ko wanyoye inzoga Ah, noneho ni ukuvuga ngo kugira ngo twumvikane kuri icyo kibazo ni uko inzoga iyo uyinyoye ishobora kwiniba ishobora ku- ku- ku- kwangi- kubuza imikorere ya wa musemburo bita antidiuretic hormone noneho ya gahunda y'umubiri gukurura amazi yakabaye ajya mu ajya ajya mu mubiri kubera ko umubiri uyashaka noneho gatuma ujya kwihagarika ibyo ni ibyo bigaragara aho ntari kumvikana nanjye ntashobora ku- ntabasha gusobanura ni uko bavuga ngo ko anywe nyinshi ngo nibwo ngo nibwo noneho atihagarika nanjye ahubwo niyo mpamvu namubazaga ako kantu wenda eh, ako kantu wenda sinzi ukuntu na- nanjye wenda mm, nagasobanura ariko muri rusange nge navugiraho azakurikirana arebe inzoga iyo zinyoye zi- zangiza gahunda y'amazi gukomeza kururwa n'umubiri bigatuma ujya kwihagarika ah, buri kanya
Ye, yavugaga Niba bitumvikana.
yavugaga n'ikibazo muri makeya bwo kubera ko dufite n'abandi bategereje Na- ndumva muri make mwanamubwira ku mutima yavugaga ko yumva afite ubwoba Eh, iyo umutima anyoye rero, ikawa bavuga ko kwanywa- kwanywa ikawa umutima ukagira ubwoba ubundi birazwi ko ikawa ni ikinyobwa tunywa ariko ubundi muri rusange burya ibintu turya nangwa se tunywa iyo bitakugezeho ingaruka nziza rimwe na rimwe hari n'igihe ubi- ubikuraho cyane cyane turabizi ko ikawa ituma umutima utera cyane ariko ubundi wakwibaza ngo kuki se batuma tinywa ariko ntabwo buri- ntabwo buri wese unyoye ikawa ariko imugiraho ikibazo Mm, we yavugaga ngo agira ubwoba na- niyo mpamvu namubazaga niba umutima utera ariko ku- kuri we wumvaga ari ubwoba agira aho rero icyo namubwira cyo wasanga anywa anywa ikawa yifitiye asanzwe yifitiye n'ikibazo cy'umutima ubwo tugahuza na- na- na- na- na cya kiganiro cyacu cyo kwipimisha ese ajya ajya kwa muganga ngo bamurebere umutima we ko ari muzima ngo kugira ngo turebe ko twabihuza n'ikawa wenda ituma ri- bidekaransha bika- bikaba garave uburyo dusanze umutima we ari muzima ikawa ari y'umwari n'ubutuma ikibazo umutima ariwe ugira ikibazo gusa biterwa n'ikawa aho leta itubya yanywa icyayi cyangwa akanywa amazi cyangwa akanywa ibindi ariko noneho ushobora gusanga wenda asanzwe yifitiye ikibazo cy'umutima yanywa ikawa noneho ikarushaho gutuma bigiraho ikibazo kurusha Mm, reka tu- tubanze twakire eh, reka twakire n'abandi kuri telefone kugira ngo babaze ibibazo byabo ku- igihe kirimo kugenda gishira bukuru uranyumva
rero ndakumva Eh, ikibazo cyawe
Eh, nashaka ku naramukije kwanza umutumire Eh, arakumva barakumva nako
Eh, ikibazo nashaka kubaza ni icyerekeye umutima Mhm.
birakunze kugaragara kenshi ugasanga abantu barwaye imitima barategeka kurya umunyu Bawubategeka- babategeka kuwurya
ibi babategeka kurya umuntu abandi nabo bakabategeka kugira siporo ngira mbazi iki iyo urwaye umutima ni byiza kugira siporo
Mhm. Eh, ikibazo cyawe kirumvikana reka ubwo twakire na nta kiruta imana
izo bwa kera mwiriwe ubiriwe neza ikibazo cyawe Eh, ndamukiriza eh, ndamukiriza kuva umutumire muganga barakumva n'abaganga babiri
yego ye nkunda kugira rimwe rimwe eh, ikibazo cyo- cy'umusonga urabya gake mu isigo U- ukarabya haya haruguru y'ukuguru kwitako eh, bi- bika- bika- bikaza mugo si kenshi aha naho nkumva udusonga tuje mu- mu- muri poitrine mu gika- mu- mu gikaraza Mhm.
nagomba kubaza muganga ko cyaba ari ikibazo cyo kutanywa amazi menshi cyangwa ko cyaba ari ikibazo eh, cy'indwara y'ifyigo cyangwa igitigu cyangwa umutima Mhm. Eh, Eh, ham- hama arakari nagomba kumera nk'uvuganaho katari muri kino kiganiro Mm.
ka nyuma eh, kubera nje me- ntanga umurongo mm.
Mu- muzadutumize ko umu- umupfasoni witwa maragarita baranyibutse kuko hari ikibazo ya- yavuze ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi bidukoraho ku mutima tu- dufite ibyo tuzamubaza murakoze cyane umutumire ntacanyishura murakoze urakoze reka ubwo duhe umwanya muganga eh, banze agire asubize bimwe muri ibi bibazo Eh, mbahe umwanya muganga tade ndikumana muhereye ku bibazo bya bukuru cyane cyane nk'ahangaha avuga ngo agire umusonga urabya mu itako no mu- mu gikaraza ubwo mu gikaraza mwe muzi ntaho ariho kubera ko mu- ni ni mu kirundi mwamusubiza tade ndikumana muganga
ko ngaruka kuri icyo cy'umu u- u- umusonga uravya mu gikaraza hajya mu genzanje yabivuze neza ahanini eh, ni uku- a- abeneko batezwa kumva yuko iyo ufise eh, ahantu wumva mubiri hatagenda neza Mm, uja kwa muganga kugira ngo bagusuzume hakiri kare mm, kenshi rero u- u- imi- imisonga iravya mu gikaraza ahanini eh, nca mfatira n'uwundi yabajije ati mbega none eh, ko umuntu agwaye indwara y'umutima bavuga bati eh, nturye umunyu ahandi bavuga bati gira ibi we yavuze ngo Ibyo jya umunyu byose, ye- yavuze yuko urashobora kugira hypertension cyangwa kugira hypotension Mhm.
ni ukuvuga rero yuko icyiza ni ukugenda kwa muganga ugiye kwa muganga niho baheza bakamenya bati uyu muntu afise ikibazo iki cyangwa kiriya hajya ntihagire umuntu ashaka kwivura kenshi urashobora gusanga abantu bikora utwabo b'abadandaji ugasanga by'ukuri barateraniye mu kabare baranyoye icupa hanyuma kumva umusonga wumvise umusonga iture muganga nibyo byiza kuko kenshi umusonga uraza rimwe umuso- imisonga yo mu gikaraza ishobora kuza u- nuvuga ubwoko bwinshi ishobora gufatiye mu mahaha cyangwa igafatira mu mutima Mm.
ibyo rero nta muntu ashobora kubimenya atagiye kwa muganga kugira ngo bamusuzume na wa wundi yavuga ati ndafite abagenzi dusangira urwagwa ndanywa ibiyeri bi- bibiri nkagenda kwituma nyaruka maze kunywa bi- bi- bi- bine bitanu Mm.
sinsubireyo ibyo byose ntibyumvikana kuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ariko bishobora kuba uwo ni umuhanura yuko yagenda kwa muganga akagira ibipimo by'amasigo akagira irekeyate akaraba Mm.
E- i- kuko kenshi iyo umuntu amaze kunywa inzoga nyinshi icyo bita filitasiyo goromere naho haza ubundi bu- bumara buri mu nzoga bugatuma buzibira Mm.
kenshi ntasubireyo mugabo si ukuvuga yuko eh, we nyene yo kwiha inyishu Mm.
kandi umuntu afite indwara y'igisukari n'ahatanywa inzoga agenda ku mukoyo umwanya munini Mm.
agenda asubirayo Eh.
we yasubijemo iki- mo akantu katatomotse neza avuga ati nyoye inzoga nyinshi sinsubirayo Mhm.
ariko bishobora kuba afite indwara z'amasigo Niyo Nico mpamvu gituma abo bose yakwisuzumisha.
tubanura kugenda ku ivuriro rimwegereye mbere eh, ngarutse kuri kiriya kibazo bigeze gutanga Eh, bavuga muri bati, makeya.
mbega none hari undi mwene we yabaje ati mbega none umuntu yoja kwa muganga atababara Mhm.
atumva umusonga na hamwe Mhm.
ibyo ni bimwe tw- bavuga check up novuga Eh.
ni byiza yuko umuntu ashobora kumenya ati genda amaze umwaka ndamaze imyaka ibiri mbega none amagara yanjye yifashe gute Eh, niyo mpamvu y'iki kiganiro ko u- amahera bigugwa ukaraba Turi- n'icyo umuntu akoresha mu kunywa Ye, agacupa tugeze- kunakura akamyaka tugeze ku musozo murakoze cyane reka ndabi murakoze cyane muganga tadendi kumana ndabashimiye namwe muganga ntaganda evariste mwa bisobanuro mwaduhaye ndabashimiye namwe inshuti mwari muduteze amatwi ikiganiro ndabona tuzagikomeza ubutaha hari hakiri benshi bifuza kubaza no gusobanukirwa mwakoze mwese rero mugire ibihe byiza